contest you are better than the rest now you dey carry first for the river no be choice the boss now you o oh, Now you me i know before when be say i dey drive okada you carry me go river na boy lawrence don hammer but see me right now for my mate i dey jota getting at the place boy lawrence i dey hammer tandola dey your back tandola dey your back Cause you me i go dey stand for your sika no go fall oyibo for love. my youth president can some sọma sọrọ dollar present oyibo go they call my yaba first oh, down dollar to the call no be half absent yeah we call for the name down dollar Any man where they hate their father president oh, na the dollar where they hire. give a spade to a spade near the summer. Oh shit, this is down people club anybody where they here know what's up lawrence and many boy they on top wey na where we work na where we go shop dollar you be game winner you be best dealer. All the boys them I know you be bread giver, you be down dollar, you be best ogre. Full of them I see for your top filler, so we call for your name cause you know wella. Oya bar for the boss, make the post uh-huh. for the don, I'm on uh-huh. for the boss, yeah, uh -huh. for my boss. Uh-huh. d'un dollar, who they pay? dollar, down dollar. Oh shit, dollar, down dollar river. d'un dollar, d'un dollar to the game. dollar, d'un dollar pour les boys. d'un dollar, d'un dollar. yeah. The boss, maximum respect. c'est your boy Lorenzi, alongside Davis. Fresh King, David King, aside you.